הנה לדיו איז'ווי לאמריקה. ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi na mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki cumi n'imwe y'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federika unrikije tumaze kubyumva twaciye dushika aho byabereye mu by'ukuri dusanga ku mwana inkozi z'ikibi zamunize nyuma yaho twaciye tugirisha inama yo guhumuriza abenegihugu ndetse no kwiyamiriza ako kabi kabishe uyu ni jean marie bizimana umutetsi wo muri komine mugina mu ntara ya cibitoke iyi nkuru turayigaruka ko mu kanya kari imbere umwana w'umuhungu w'imyaka cumi n'ibiri yarishwe anizwe kuri uyu wa kane n'abantu bataramenyekana muri komine mugina intara ya cibitoke ibubanza naho haravugwa umupolisi w'igihugu yakomerekeye mu gitero c'abitwaje ibigwanisho muri komine gihanga ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu evariste nzikobanywa ikiziga c'uwo mwana w'umuhungu w'imyaka cumi n'ibiri catowe mu gatondo kuno wa gatanu mu gitara c'imikaratusi kiri ku mutumba rusagara wa komine mugina nk'uko vyemezwa n'umuhanuzi wa musitanteri w'iyo komine ajejwe ivy'intwaro n'imibano uwo mwana yari asanzwe ari imfuvyi mu muryango y'abamwo bavuga ko bamuherutse kuri uyu wa kane agiye kw'ishure ariko ko atagarutse mawe n'imana anita yari asanzwe amutunze avuga ko adatahura icatumye munezero ejide yicwa uwo mwana twaririrwanye kuva mu gitondo aramfashe twaje dukorwa nk'uko bisanzwe yiteguye kuja ku ishuri ndamuga ati hafi witegura uje kuba uje ku ishuri umwana acaragenda kuva amasaje sinongeye kumubona n'ibyo kurya vya saa sita ntavyo yafunguye ntituratahura n'ubwenge bwarataka ntituramenya umuntu biba yamwishe ni umwana mutoya umwana w'imyaka cumi n'ibiri n'ubu ntituratahura urupfu rw'uwo mwana ntitubitahura na gatoya inshuti z'ico kibondo caraye catswe ubuzima zaguye mu gahundwe zumvise iyo nkuru mbi nk'uko umwe muri bo abivuga naho imboneye helena akanababazwa n'ingene ikiziga c'ico kibondo cafubwe batagaraguye cyamaze kubyumva narishwe n'agahinda nyene ndiruka ndondera abo nobaza kugeza aho mpura n'umuntu akora hajyanye yitwa sitani ambwira ati ikiziga bamaze kukijyana mu cy'ibitoke mu nyuma bambwira ngo bamaze kumuhamba nta namubonye no kumubona narumiwe nyene ndabura ico mvuga ndabura n'ico mfata nicwa n'agahinda nyene ngaho haba aho uwo mwana yahora aba canke mu muryango basaba amatohoza yihuta kwiganagurwa bunyamaswa ryakorewe ico kibondo twe n'ukuri twosaba ko abajijwe umutekano bodufashe kugira amatohoza kuko barabo barabishoboye badutohoreze no kuri umuntu baragire nabo uwo mwana nico dusaba umuhanuzi wa musitanteri wa komine mugina yemeza ko umunezero ejide yishwe anigishijwe umugozi bizimana jean marie yiyamiriza ubwicanyi bwakorewe ico kibondo tumaze kubyumva twaciye dushika aho byabereye mu by'ukuri dusanga ku mwana inkozi z'ikibi zamunize hama nyuma twarisunze ababijeje nyamiramabi n'abaganga kugira bashobore kudufasha turabe twomenya icyo bashoboye kwica umwana nyuma yaho twaciye tugirisha inama yo guhumuriza abenegihugu ndetse no kwiyamiriza ako kabi kabishe izo nkozi z'ibibi zishe umwana ataho yari bwigeze atakindi barondera atari ukuguma bahekura uburundi muri komine gihanga y'intara bubanza naho umupolisi w'igihugu yarakomerekejwe n'amasasu mu ijoro ryo kuri uyu wa kane mu kigwati c'amahoro co mu kagwema nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pierre Nkurikiye abicishije ku buhinga bwa none Triller uwavugira igipolisi cy'u Burundi yamenyesheje ko ivyo vyabaye nk'igihe cy'isaha imwe n'iminota 45 z'ijoro abajejwe umutekano bariko basubiza inyuma abo yise abasuma bari baje kwiba ku mabarabara ya ndwi na munani kandi ko atakindi cononekaye abanyagihugu bo ngaho mu kigwati c'amahoro cyo mu kagwema babwijwe rya Amerika ko amasasu yumvikanye mu kiringo c'iminota 20 kandi ko uruja n'uruza rw'amamodokari yari kwaja mu ntara c'ibitoke rwahagaze nk'iminota mirongo itatu ayo makuru kandi yemeza ko abo bari bateye basubijwe inyuma n'abajejwe umutekano bagana mu kibira cimeza ca rukoko iyo bari baje bava i bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika urakoze evariste ubworozi bw'amafi ni kimwe mu bikorwa byufasha kurwanya inzara mu kirundo ivyo bivugwa n'umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya kirundo inyuma yaho hatangarijwe uburovyi bwa mbere bw'amafi yorowe claude mbarushimana arongoye ico gisata mu kirundo avuga ko inzara mu kirundo atari ikibazo c'akananira bahinga ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze
ubworozi bw'amafi buriko bugeragezwa n'ikigo cigisha imyuga co mu kirundo centre d'enseignement des métiers mu rurimi rw'igifaransa kibifashijwemo n'igisata co gufashanya c'ububirigi coopération technique belge ikigo cigisha imyuga mu kirundo cagize uwo mugambi mu ntumbero yo kwiteza imbere Albert Hatungimana ni umuyobozi w'ikigo cigisha imyuga mu Kirundo.
Utwiyumvire ko ari umugambi tworonkamwo ukwiteza imbere kw'ikigo autofinancement du centre. Hanyuma rero mu nyuma tumaze kubona ko ari ubuhinga mu Kirundo bwigeze gukoreshwa hanyuma abanyagihugu birabananira kwitunganya ko n'ubu ivyo bakaba ariho amashirahamwe menshi mu ntara ya Kirundo afise ama etampisicore bita ibidiba byo kororeramwo amafi eh, byabagoye gukora twabonye rero ko uwo mugambi twaca turondera abanyeshuri cumi na batanu turokita tukabubigisha umuyobozi w'igisata c'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya kirundo arashima ubwo bushakashatsi claude mbarushimana arongoye ico gisata avuga ko ata mpamvu yosigura ingene inzara ibandanya yugariza abanyagihugu asigura ko ibikorwa vyo kwituza bitabuze akarorero kahafatanga ni ukorora amafi baheje kubonera yuko abahejeje kuroba ngaho bagomba bace bagenda bashore umwimbu ku isoko kandi amahera bashobora kuronka ntaze ko ari make bashobora kuwukoresha rero mu kwiyungunganya mu kugura ibindi bintu gusahiriza ibintu badasanzwe bafise mu mihana bishobora kubafasha kwitunga ikibazo rero c'inzara si intambara ikomeye cyane rwose turavye ivyo bamaze imisi batsinda nibaza rero yuko bakwiye guca bafatira ngaha nyene bakagwanya ubukene bwabo bukene bufatiye ku kubura imfungurwa cyangwa ubukene bufatiye kubura amafaranga kuko muheje kuvyibonera ibikorwa biriho kandi vyinshi imyuga ni myinshi ishobora gutuma abantu babaho bakabungabunga imiryango kiretse ko ubworozi bw'amafi bushobora gufasha mu kugwanya ubukene ifi ubwayo ifise ingaburo idasanzwe cishayo jean marie vianney yigisha mu gisata c'amahoteli n'ingenzi mu kigo cigisha imyuga co mu kirundo ariko hariho abantu usanga umubiri wabo bivanye n'indwara bafise udakunda inyama ugasanga umubiri wabo ukunda amafi aho rero ni vyiza cane yuko aca yorohereza umubiri akawugaburira ivyo ukeneye hariho n'igihe kumbure usanga mu gufungurira abantu bisaba yuko uyu munsi nimba babahaye e, inyama zivuye mu bitungwa ejo bisabwa yuko ubaha amafi kugira ngo bahindurire kuko amafi atanga ndemamubiri zoroshe zoroshe zorohereza umubiri umubiri wakira neza zoroshe kudijera ndetse abanyeshuri biga mu gisata c'ingenzi n'amahoteli nibo bakurikiranye ubwo bworozi bw'amafi bafashijwe n'abarangije mu gisata c'ubuvuzi bw'ibitungwa ariko batagira akazi ubwo rwaruka ruvuga ko rwahungukiye byinshi kandi ko rwiteze akarusho bari batubwiye ko bazobanza bazotugira ico bita insertion ni kutujana ahandi mu bandi bapeshera tugakorana n'abandi hama mutahe ukaba umwe hama ari kibonetse ari nyungu ibonetse tukaza turagabura batubwiye ko dutegerezwa natwe kuronka amakaje y'iwacu tugashobora natwe kuyakoresha bakaduha na finansuma ukoye nabo baba barabigenjeje kugira dushobore natwe kwimbura nyene nk'iyo mubonye ubu nyene umuyobozi w'ikigo cigisha imyuga mu kirundo avuga ko abo banyeshuri bazofatwa mu mugongo intumbero kukaba ari ukubafasha gushira mu ngiro ivyo bize yamara abakunzi b'amafi bavuga ko ikigo cigisha imyuga kibazimba mu kubaguza ayo mafi umuyobozi w'ico kigo ati birumvikana kuko abanyakirundo bamenyereye kurya amafi yo mu biyaga ayo mafi nayo akaba aboneka atamutahe ushizwemwo ati ukorora amafi vyofasha kongereza umwimbu w'ibiyaga ubangamirwa n'uburovyi butemewe n'amategeko mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
urakoze jean bosco tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranire i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho n'umwanya w'ikiganiro murikira ukuri
murika murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri Alice Ali data wanjye iryo tisi itiro gusa mafi yegwe uve muri ico gitanda yega bwa kekera uno munsi ntimwiga
dufite sesiyo y'ejo mama bino nawe ntiwakotse kaje nafashe agakonje k'iminsi mikeyi kugira ngo nk'umwanya wo gutigita mu bya mariage ya kera okay.
oya mugabo nawe byuka nturuca wirirwa mu gitanda
ega mama naryamye intebye ejo sware tunapari hamwe na tiyeri na mariza twari dufise gahunda eshe heyi ndumva ibintu byari byakomeye da
cyane Hmm.
mama Eh.
nararyohewe
aho usanga mwari muri bya bisazi byanyu musigaye mujyamo ngo- ngo muriko muratamba
eka mbere nta na bote twagiyemo Eh, twari twibereye ahantu nyene mu kabare hatekanye ah bon turiko turiryoherererwa emwe ntamwe mwari mwagiye imatse atari akandi zisaha ukiryamye Ashe.
reka reka mama ntiwumve ngo twararyohewe Hmm.
byaciye kure kweri mama bimwe bambwira ngo kuba marene n'ibanga naratanguye kwibona kweri urahaye urabibona wari uzi
Mm. erega hajya hose mama nari nase kubaca umuti hamwe na papa burya mariza na tiyeri bya- bari bacanye sepavre yewe ga yeze ivyo vyarabaye garize twe na pare byaratubanye birebire aho uri turaja mukuri mana yanje we deja ariko ubu ni bon byarahetse ejo soire washaka twariko turafeta reconciliation yabo.
wagakobwa we, urazi ko wama wampenze wewe ngize ukuri mbwize ukuri ivyo bintu vyari Ubu ni biki?
bon, byaraheze Eh, mama uri byaraheze sûr?
ego byarahetse vyoba nivyo emwe uraronse bateme w'umarene kwe ndakubarira bateme ngo uravuga hajya hose wabona nari imaze iminsi mengo siho ndi ivyo nyene vyari c'est byamparanganiyemo ça. Oh, pole sana mwana pole vrema none ngo bari bapfuye iki
eka twaratugorana nyene tw'abakundana Mm.
ka kaciyemo
turatwe kwisigira gusiba ntiyatari Oya, ubu nta na kimwe byarahetse uri surgaris Ivyo.
kandi n'ubu wenda kuraba aho Byaraheze, turambesha mama. ahubwo rero ubu ndi none ibyo ko utagomba kumbwira icyo bari bapfuye none sinakubwiye ko twari utuntu tw'abakundana nyene Mm. uri sûr tuva bien ego vrema ok ahubwo ubu ni ukuca tunyarutsa nyene tukaraba ibikenewe byose nk'ibya dekoro amashurwe n'ibindi bindi basho ahubwo mama mbere mwe bya sare bimeze gute ah bijya nta kibazo twarabivuganye na papa wawe yarambwiye ko vrema yivuganiye na nyene sale basha ngo nta ngorane byose yaramaze kubitunganya ego none baramuhaye amaresi papa bon bikaje yambwiye gusa ngo dutekane ngo barivuganiye na nyene sale mama urumva ivyo bintu birimo risike niniya risike gute ujya mugera jewe yaranteye amakenga sara azohava yiha abandi mama tumara amareka mu munota wa nyuma oh yangira nta na kimwe none ntiwumva ko papa wawe ibivuganiye na patron je vraiment sinzi je fais confiance à ton père ego me ndavyumva mugabo Mm.
ifo ko tuba sure mm.
reka basi mama Mm.
reka ndakwereke Mm.
ngo dusimbire cette fois twivuganira na patro wenyene umva gute
Rero gaseresha John Asha Antene na yuno munsi yari ya mbere kabisa
wesha gasore yewe kumbe nicyo gituma utashaka nuko duheza wewe eh wari waryohewe nawe nta nukuruha wamengo wanyoye urumoga indaki
Yewe sha Yakwe ntakubeye Eh.
Naryohewe kubara twasubiye guhurira ku mupira Nari ndabikumbuye gute
hemwe hemwe maze murindire ntimugende maze murindire ntimugende Eh, maze muze tuvugane gatoya ingo maze muze tuvugane gatoya Nimwegere hano nani nimwegere ni iminota mikeye gusa ni- Nyarutsa abantu.
ntiduteba ntiduteba Isegonda Eh.
Muzi n'abasportifu naho kwega amaguru eh twumvikane muntunge rero niho ijambo naho mutantumye kubavugira Eh.
tuva ku ijambo Eh. reka banze ndabashimire ko mwaje muri benshi Eh.
Ego.
nizere ko bigiye bigiye kubandanya uko Eh. yego Asha, nizere ko eh, eh. murumva rero twagomba kuvyura ekipe tuyikomeze Eh, izohore iserukira umutumba wacu kumwe vyahora kera Eh.
uri umugabo sha ariko rero turakeneye umukapiteni mubinkundiye rero nagomba ndabasabe umviriza mubinkundiye nagomba ndabasabe twumvikane mukinnyi umwe muri twebwe yoba kapiteni none muvyumva gute Eh, twumva- oya twumvikane duhari ijambo Abo mukuru Ye.
tugenda.
Ye.
Esha John. Je numva atabirebire byo kwirirwa turiyumvira duta umwanya. Kapitene wa ekipe ategereza kuba John.
Nivyo nyene.
Oya! Oya gibda sindavyemera. Ivyo sindavyemera. Sindabishigikiye. Oya! Wowe numa. Wapi? Wowe ntabaguhaye ijambo mbere. Eh ndafite icyo nshikiriza jewe. Ntabyo nshikiriza. Ndafite icyo niyumvira ntegeza kuvuga. Ibyumviro byawe bigumye ntawe bikeneye.
gaso gaso oya oya suko bigenda suko bigenda none John uwo muhungu we ntuzi wakorana na bagwaga ntawamwizera utikika gaso nabyo ndi ndi umukinnyi ndi muri ekipe ndafise icyo mvuga ngaha Eh, kubera iki kubera iki munigana ijambo ndafise icyo mvuga ngaha Eh, ntimunigane ijambo
umva twumvikane twumvikane uri n'ibyo uvuga wewe
ndi muri ekipe ndafise ijambo twumvikane umviriza gasore namwe abahungu umwe umviriza aha muri ekipe umukinnyi wese arafise uburenganzira bwo kuvuga icyo yiyumvira Sinigana ijambo.
ibyo avuga turabizi Gasore agomba kunigana ijambo.
ashaka gusambuza ekipe ntabwo oya gaso gaso oya oya oya gaso oya gaso wari kubanza wari kubanza ukamwumviriza Kandeka nkavuga.
Eh, umviriza dutegereza kumenyera kubahiriza icyumviro cy'abandi Eh, eh. nayo ibyo bavuga byoba bitadushimisha nta n'umwe muri twebwe afite icyumviro gisumbisha abandi urabyumva vuga wangu vuga wangu None shikiriza gutinya icyumviro cyawe navuge Eh, ugira hari bizima afise avuga navuge twumve none ko utinya kunyumviriza utinya iki none niwovuga Reka vuga basi tuvuge rero.
yego vuga vuga Je icyo nashaka kuvuga je sindabishigiye ko kapitene atorwa muri ubwo buryo sindabishigikiye Eh, John, John, wumvise?
gasore Nakubwiye John.
gasore gasore gasore reka kumuciramo bose ngaha barabizi ko john ari we yagize icyumviro kudukoranya none ntimubizi gabashi ntimubizi arakurikira ibisabwa byose kugira ngo abe kapitene
sindabishigikiye Eh, eh, nibyo
sheri none kutavuga
ndavuga nuko nyene
mana
naho harashushikaye ife shovura ivyo sha harashushe
telefone yanje nayo bash- nibagiye no kuyishara ndagutiza sharje oya oya oya ntaco ndayisharija ntashe
none gashiri ni bon kumi ngo mvyimviro vyinshi
sinzi nyene ofete nagumye niyumvira ibintu vyadushikiye
mari erega haniyumviriye burya uwo dupima turishije ko twosanga dukomeye neza mu mitwe franco Eh? Fran- Mana, ntiwemeze. Jewe- ahubwo sinzi ibintu vyari vyadufashe
sha shetani yari yaduteye kabisa
mugabo gati naho tuvuga ngo shetani Eh.
ha. Ash, oya- oya reka ndabireke oya vuga vuga nta na kimwe she vuga nta kwigumizamwo ibintu ba mugabo ntuca usubira gushapfura she oya ni bon she oya ni bon vraiment Hein?
c'est shavura vuga ofete Mhm.
nibaza ko ibi byadushikiye byari bikwiye kuduha leso Mhm.
nk'abakundana ah?
Mm.
twari dukwiye kubwirana byose ataco duhishana sinzi uko ubibona Hmm?
yego vraiment chérie Hmm?
ngenda kwemerera ikintu Mhm.
il ne va plus y avoir de secret entre nous promis je n'ukuri ok najewe ndakwemereye ko désormais ata secret yanje jenye nizohaba sibyo yego shavura naho byoshika hakaba malentonde il faudrait qu'on en parle Yego.
tubiyage sibyo Mm. chérie urakoze vraiment bebe Urakoze.
ngenda kubwira ikintu je ferai n'importe quoi kugira umubiri wanje honyine nibutse ingene umutima wanje watswe guhagarara ne nagize ubwoba sheri nzi nyine ko bakuntwaye bebe ntubwire ti ukuri umutima wawe uterera mu wanje sans toi je n'existe pas moi non plus mon cœur moi non plus Rekera vraiment. rekera bebe chéri nibiki wewe none hari ico egera hano sheri oya shareka none nk'uko kuboko uriho kujana he pepe sheri reka twihepure shara pepe nta na kimwe byose si ibyacu ahete tiya ahete ahete sitopure bazi ibyo ni ibintu byatari ingo sheri reka sha turabye twikosantre ku by'urubanza si byo ariko sheri pepe franchement nicwe n'inyota uri ngaha Eh?
honyine alice yambwiye ko ibya salle de reception hashobora kuba harimo probleme nawe ibyo nibyo uri kuranzana Eh?
iyi ngo hari probleme probleme nyabaki ngo umujiha waho ariko yigira umuyu wayo byatari ngo baragiye atangura kubabwira ngo sare ngo ntiri reserve kuba kandi wonke giti yambwiye ko yamaze kwiriha byose
usanga agomba kuducamo ayiha abandi rega bihora bahora babigira Eh, abadandaza bo wowe urabafyinira bari marionete gushika nawe no no no no no kamen ibyo ntibishoboka reka ngende ubu nyine dayo uwo mujana ndamubaze neza Eh?
oya ntaco alice na mama wiwe bagiye kuraba le patron bamubaze neza uko ibintu byifashe
mama sawa ye ngo ujya he wa mujera ni hahe tatomboye reka jewe uyu munsi ujya ntituvugane nkeneye kwivuganira na patron weya mama reka tumubaze basa duhamagarira reka ndakwisabye reka reka vrema vuga wewe hewe sabwe bite ni sawa turaho turashima tukwibarize gato yego hari icyo mwifuza tubafashe oya ibyo dukeneye wewe birakurengeye woduhamagarira patron wawe
umunsi si hari kweri aba ngaha ajya ari none sha aza ngaha gake
ok duhe duhe nimero do telefone yiwe basi tumwironderere ego ego nta kibazo reka ndabarabi Mm.
Mu- mugabo umenga si bwa mbere ndababonye mwebwe nimwigeze kuza ngaha hewe umviriza wewe duhe nimero za patron wawe ibindi ce n'est pas ton problème t'as compris ego ntabwo rero numva ariko arankenera ubu yagira tumenye uri ndero
ndabibutse wagahungu attention ntunteshe umwanya urabyumva lo nimero vite ego madamu Duhe, None- duhe, none- duhe, none- duhe, turihuta.
none si mwebwe mwigeze kuza mubaza ibya sare yuko yoba yarafashwe n'umuntu witwa giti he ubu rero wahavuye umwibuka Ah?
madamu ma- madamu ni ukuri- mpe nimero ni ukuri mu mbabarire Jesse nkeneye kuvugana nawe shaka manze mu mbabarire ujya munsi nari naravye nabi nicyo gituma nababwiye ko iyi sare itafashwe uvuze
ni ukuri mu mbabarire mu nyuma naritonze hajya reka ndababwiye ndasubira ndaverifya neza muri registre nsanga effectivement hari umuntu witwa giti yagirishije reservation spéciale nivyo ntimwihenze
ibatse naho nakagendeye oya ntivyari kubakinisha madamu ahubwo jesi ndabyumva urabona akantuzi nyine katuzimbagije mama nabanza twereka izina rya papa ryanditse muri registre sisa nibyo n'ubu nta kinyenza ko katari ko karaduhera basha ehe ngiri ngiri riranditse kweri mu mbabarire n'ukuri kwabaye kwihenda zana turabe akira akira igira yewe we ah mpiyorojise
ego ego ahubwo twaribagiye no kumuha resi yiwe reka ce ndayibaha mugende muyitwaye c'est pas vrai mumbabarire no kabiri kose tuza ngaha kubera negligence yawe
Eh, biragoye mere ehe ehe ngiyi ya- ya resi muyitwaye zana turabe mama turabe Nivyo.
nibyo kweri nibyo kandi uretse yanditse ko itariki ya kijya gihe nyine Hey, urabona ngene dukoresheje gamungu kagomba kuba karatuzimbagize mumbabarire ba igirayo igirayo uratse ingene nagiye ngaho papa wawe nkamusambisha ndamwikekera ubusa vrema
baravye ko bose binjiye mu mahema Eh, kumbe wari usohotse hanze
ujya namubonye yinjiye Eh, yaravuye kwihagarika none n'ibikika mu kimbizi eka wanaye ubwoba oya si ukugutera ubwoba Eh, ntazi ko wagira utwumva nashaka ko tuvugana ivyerekeye bitwi bitwi bitwi yageze iki Eh, uravuga buhoro muhungu ujya wewe eh, itiro burya nawe sikirenga Eh, sicyo gituma nyenda kubwiye ngo twinyegetse ngaho inyuma Eh, none mbwira mbwira ibyo ari byo byose nta n'umwe a- azi ko turi ngaha hanze Eh, bose ba- bose bazi ko turyamye urumva mvuye kuri shantiye ndacenja kuraba nadi aho nca ndamaze ico bitwe yari agiye gukora muri resitora wa musi Eh, nawe urishibwa rimenetse kwere jewe nari naranavyibagiye Narabyibagiye.
nukuri ko wapi muhungu Eh.
zishobora kuvyibagira eh burya vyaranteye amakenga
none yakubwiye ngo iki ibyo ari byo byose wewe nadia ntiyoguhisha
ibaze funderi nawe yego kujya munsi bitwi ngo yarashoye amafi Eh, ngo hajya kuri resitora kwa nani sa ibyo birashobokaga ntuzi amafi niyo yarashoye aha mu buhungiro ico kiyaga yarovye mwayo mafi yakikuye vuga buhoro natwumve jewe numiwe nubu sindatora ubwenge mama bitwi eh? ujya muhungu ni hatari agaca yigira uwejo ukumengo nacabaye kanutse ndabira akajya kamara nukuri kutsima Eh, ibaze nawe shaho tubana ngaha ntahirahire ngo atubwire n'ikintu na kimwe nitumenye ikintu na kimwe ewe ah, turakwiye kuhakabira kweri Eh, bitwarimwe amahinyu ahubwo birateye ubwoba uranyumva iyo u- uzirikana ayo tukorewe muri buno buhungiro izo mfi bitwi yazikuye hehe oya oya u- ibatse nawe
kuzirangura hoho ntibishoboka kuko nta buryo na bukenya afise sivyo nyene mbe mbe hoho I- ni kubera iki yabikitse mu mpisho ibanze nukuri kubera ko atatubwiye ko azifise ibara ibara uraza none tuzomubatse Eh, eh, adusigure neza I- ingene aroba ahantu hatagira ikiyaga ico ni kibazo oya mugabo wapi nakumubaza Eh, ko yashatse kuduhisha natwe tuzorondera Eh, mpaka tumenye iyo yazikuye none wabajije dandi ko yamaze ishora kenshi Eh, erega ho wosanga hajyamye ku bifaranga itikiri natwe twishwe n'inzara hano mu gihugu naramubajije yambwiye ngo yazishoye rimwe gusa Eh, eh nanhera eh eh eh, urya muntu yirutse Eh, eh, eh, urya muntu yo wabonye ko ari ibitwi nyene niwe niwe nyene ubwo niyo aba yatwumvise gaje wapi ahubwo sinzi yagiye Eh, eh, ndabira Eh, eh, eh, ndabira ngina kebakutswa Eh, eh, eh, ndabira Eh, nda- eh, eh, eh, eh, wabonye aragiye aragiye aragiye mbebasha muri kino gicugu agiye heka ntutsewe mama we yewe nawe mukubure yaraseserewe kare kare kare yego kurabona ngenda bunda bunda Eh, eh, ahubwo cyangwa hata umukurikire turabe yaroye Eh, eh, genda buke buke buke buke buke buke nahafata kupfa ahubwo nyaruka eh, nyaruka ntava dusiga
funderi na mukimbizi bamaze iminsi bikeka bitwi none bagiye babona mu ijoro riri ahasohoka bundabunda yobaruye he nimutangwe n'igice kizokurikira ntaworoha uko yobashimira mwebwe mwese bakunzi b'igikino murikira ukuri iyo muva mu kagera turakenguruka cyane intererano mama mwashikirije kugira ngo mufashe gusubiza hamwe abari mu matati reka ubu naho mutege amatwi akabazo ku gice muhejeje gukurikira mbega uwo tudahuje ibyiyumviro byoba bikenewe ko tumwumviriza tukaganira kubera iki sigura inyishu yawe mubandanye mutwandikira inimero murayizi ni yayindi nyene ni mirongo irindwi na gatanu amajana umunani mirongo umunani n'umunani amajana icenda na mirongo itanu no kuri whatsapp inimero ntihinduka niyo nyene turongezero tubibutsa ko cari igice c'amajana ane na mirongo itandatu n'icenda muri rwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze mugire amahoro n'amahonda iwanyu tuzoba dusubira
cari igikino muri kirukuri muzokoma mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu ku isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolencia
turashimiye bagenzi bacu baduteguriye ikiganiro muri kirukuri inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije muhinga bw'ibyuma tukaba kandi dushimiye na fatu karara yadufashe kwegeranya ikiganiro turabashimiye inshuti mwese mwaduteze amatwi ah, ibindi biganiro bya radiyo ijwi ry'amerika ni mu kanya
Mm-hmm.